turashimiye ko mbandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikaze makuru kuri uno mugoroba mugiye gushikirizwa na diane ninahazwe ndi muri studio ya gatanu perezida wa uganda yoweri kaguta museveni yagenye umuhungu wiwe general muhozi kainerugaba kuba umukuru w'ingabo za uganda muhozi kainerugaba afite ibintu bitatu icya mbere ni umusirikare icya kabiri ni umuhungu wa perezidenti ariko ikindi cya gatatu ni umunyayuganda ntaho perezidenti yaba yakoze inshobe ikibazo kiri mbese perezidenti yagendereye iki yabaze iki
uyu ni umunyagihugu wo muri uganda yavuganye n'ijwi ry'amerika onu ihangayikishijwe n'ibiza birimo korera bibandanya kwiyongera muri repubulika ya demokarasi ya kongo muri niger abasirikare b'igihugu mirongo ibiri na batatu baguye mu gitero c'abajihadiste akanama ka onu kajeje umutekano vyanse ko kemeza ingingo hitegeka guhagarika vyihutirwa intambara muri gaza ano makuru yose duce ku masonga turarambura mu kanya isase musangwe ikaze na mwiriwe ishami rya onu ry'itamagara y'abantu ku isi wemetse mu mpfunyapfunyo rivuga ko repubulika ya demokarasi ya kongo igeramiwe n'ibiza by'indwara muri zo harimo korera hagasama n'ubushitwa bw'inkende ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu eugene mukankusi wemetse ivuga ko ibibazo birimo gutizwa umurindi n'imvururu ihinduka ry'ibihe kuba abantu bava mu byabo ubukene n'imirire mibi iri shami rya onu riravuga ibi ari nako rihamagarira inkunga yihutirwa itangazo ry'uhagarariye oms muri congo riravuga ko mu bice byinshi by'igihugu by'umwihariko mu burasirazuba abasivili barimo gufatirwa mu mirwano yongeye kwaduka kandi ko ibitaro byarengewe n'umubare w'inkomere ibiro ntaramakuru by'abafaransa afp biratangaza ko icyo gihugu cyibasiwe n'icyorezo cya korera kitigeze kibaho kuva mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi aho abantu ibihumbi mirongo itanu baketsweho iyi ndwara muri bo magana ane na mirongo irindwi barapfuye nk'uko imibare yo muri bibiri makumyabiri na gatatu ibigaragaza kongo ihanganye kandi n'icyorezo gikomeye cy'indwara y'iseru guhera mu mwaka wa bibiri na cumi n'icyenda aho abantu bagera mu bihumbi makumyabiri n'umunani barwaye iyo ndwara abagera kuri magana arindwi na mirongo itanu bamaze gupfa ikindi kandi hari icyorezo cy'ubushita bw'inkende indwara yahoze izwi nka monkeypox irimo kwiyongera byaketswe ko abantu hafi ibihumbi bine barwaye iyi ndwara kandi ko kugeza ubu muri uyu mwaka iyi ndwara yaba yarahitanye magana abiri mirongo irindwi n'umwe abarenga bibiri bya gatatu by'abarwayi bivugwa ko ari abana hejuru ni mukankusi urakoze leta ya niger itangaza ko abasirikare bayo mirongo ibiri na batatu bishwe baguye mu gitero c'abajihadiste cumi n'indwi nabo barakomereka thomas kamirindi nivyo yaje kutubwira ico cyabereye mu ntara ya tilaberi mu burengerazuba bw'amajyepfo y'igihugu hafi y'imipaka ya mali na burkina faso abantu barenga ijana bari mu mamodoka no ku mapikipiki bakubise mu mutego ingabo z'igihugu bararasana leta ya niger isobanura ko n'abajihadiste byibura mirongo itatu baguye mu mirwano kuva mu kwezi kwa karindwi ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu nigeri iyobowe n'abasirikare ku isonga generali abdurahman tiani bakoze kudeta bizeza abaturage ko bagamije kugarura umutekano mu gihugu no gutsemba imitwe y'abajihadiste ariko kugeza ubu nta kirahinduka ibitero biracyakomeza bityo nko mu kwa mbere gushize abasivile makumyabiri na babiri barishwe mu mudugudu witwa motogata mu ntara ya ulam mu majyaruguru ya tiraberi iyi mitwe irimo al qaida n'uwa leta ya kisilamu muri sahara ngari eigs mu magambo ahinnye ku rundi ruhande rw'uburasirazuba bw'amajyepfo ya nigeri hafi y'umupaka wa nigeria naho hayogojwe n'imitwe ya boko haram n'uwa leta ya kisilamu muri afurika y'uburengerazuba iswap mu magambo magufi
muri ntambara ya israel na hamas akanama ka onu kajeje umutekano vyase ko kemeza ingingo itegeka guhagarika vyihutirwa ingwano muri gaza thomas kamirindi
umushinga w'umwanzuro wari wateguwe na leta zunze ubumwe za amerika iwushyikiriza inteko ku banyamuryango cumi na batanu bayigize umwe gwiyana yifashe cumi n'umwe bawutoye ni ekwateri ubuyapani malta mozambique korea y'epfo sierra leone slovenia n'ubusuwisi hiyongereyeho leta zunze ubumwe za amerika nyine ubwongereza n'ubufaransa bose uko ari batatu bafite icyicaro gihoraho mu nteko abandi batatu bawanze ni algeria uburusiya n'ubushinwa uburusiya n'ubushinwa bakoresheje ububasha bwabo bwa veto nk'abanyamuryango bafite icyicaro gihoraho bityo umwanzuro uba uburiyemo uyu mushinga w'umwanzuro wari umaze iminsi mu mpaka uhindagurwa kugira ngo ugereho ushimisha cyangwa unezeza buri munyamuryango uwa nyuma wagiye mu itora rero uyu munsi ku wa gatanu wateganyaga gutegeka impande zombi zirwana muri gaza israel na hamas guhagarika byanze bikunze imirwano kano kanya kandi ku buryo burambye kuva iyi ntambara yatangira muri gaza ku itariki ya karindwi y'ukwa cumi gushize inteko y'umuryango w'abibumbye ishinzwe umutekano ku isi yemeje imyanzuro ibiri irebana no kugoboka abaturage ba gaza bari mu kaga ariko kugeza ubu nta mwanzuro n'umwe uraboneka utegeka guhagarika imirwano leta zunze ubumwe za amerika ubwayo yaburijemo imyanzuro itatu nk'iyi
umushikiranganji ajeje imigenderanire ya amerika n'andi makungu antony blinken uno munsi ku wa gatanu yari muri israel ntiyabashije kuhavana agahengwe mu ntambara yo muri gaza thomas kamirindi blinken yabanje kuganira na minisitiri w'intebe benjamin netanyahu ari bonyine nyuma yaho yagiranye inama n'inteko ya guverinoma ishinzwe intambara yo muri gaza yabasabye uko ashoboye kose ko badakwiye gutera umujyi wa rafa uri mu majyepfo y'intara ya gaza mu itangazo yashyize ahagaragara ibi biganiro byose birangiye netanyahu avuga ko yabwiye blinken ko nta bundi buryo bushoboka bwo kurandura umutwe wa hamas hatabayeho gutera rafa yongeraho ko yamusobanuriye ko yifuza kubikora leta zunze ubumwe za amerika ibishyigikiye ariko ngo nibiba ngombwa tuzabyikorera twenyine niko yanditse blinken we yatangaje ko imishyikirano ku masezerano yo guhagarika imirwano by'agateganyo ikomeje muri katari mu bayirimo harimo n'umukuru w'urwego rw'ubutasi rwa israel david barneya na william burns umuyobozi mukuru wa cia ikigo cy'ubutasi cya leta zunze ubumwe za amerika
inama nshingamateka ya amerika uno munsi ku wa gatanu yemeje itegeko rigenga amafaranga leta izokoresha muri uno mwaka iryo tegeko mu gihe iryo tegeko ritari kwemezwa kuri uno wa gatanu gihe c'isaha zitandatu zo mu ijoro masaha y'i washington dc imirimo imwe imwe ya leta yari guca ihagarara fidel niyongabo inama nshingamateka ya amerika kuri uyu wa gatanu yemeje umuriyaridi n'imiliyoni amajana abiri y'amadolari leta izokoresha muri uyu mwaka itegeko rigenga ayo mafaranga ryarungitswe mu nama nkenguzamateka imbere y'igihe ntarengwa kugira iryemeze ku ruhande rwayo iryo tegeko ryatowe n'abashingamateka bo mu migambwe yombi amajana abiri na mirongo umunani na batandatu mu gihe ijana na mirongo itatu na bane bataritoye iryo tegeko ryemejwe amasaha make imbere y'uko amafaranga agenewe ibiro bimwe bimwe n'imigambi imwe imwe bya leta arangira bitegekanijwe ko inama nkenguzamateka ya amerika yemeza ku ruhande rwayo iryo tegeko mu mwizero ko rirengana muri izo nzego zombi imbere y'isaha zitandatu zo mu ijoro mu masaha y'i washington dc perezida wa amerika joe biden yatangaje ko azoriterako umukono kwemeza iryo tegeko mu nama nshingamateka vyari vyafashe ikiringo c'amezi atari make abayobozi b'inama nshingamateka na nkenguzamateka bakiye neza iyemezwa ry'itegeko rigenga amafaranga leta izokoresha muri uyu mwaka
barakoze bagenzi bacu kuri ayo makuru baduteguriye bakaba baheje kudushikiriza ayo mwumvise n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com adresi ya youtube yacu instagram facebook na x ni voa radiyo yacu mu kanya ni mu karere k'ibiyaga binini vya afurika perezida wa uganda yoweri kaguta museveni yagenye umuhungu wiwe general muhozi kainerugaba kuba umukuru w'ingabo zose za uganda ibi bisigura ko ari we amukurikira mu buyobozi bw'igisirikare cose ca uganda ignatius bahizi yadutegura ino nkuru Kainerugaba yari asanzwe ari umujyanama mukuru wa perezida Museveni mu birebana n'ibikorwa by'umutwe w'ingabo udasanzwe kuva mu bibiri na makumyabiri na kabiri generali muhozi yari amaze igihe kinini azenguruka igihugu cyose avugira mu materaniro ya politike ibyafatwaga nk'aho yitegura kwinjira muri politike ndetse akazasimbura se yari anafite itsinda ry'abanyapolitike bato n'abakuru bagendaga bamwamamaza ngo azabe umukuru w'igihugu ese izi mpinduka mu gisirikare zaba zivuze iki nabajije mwambusya ndebesa umwarimu wigisha politike muri kaminuza ya makerere ati
ati ntibisanzwe kuko bishobora gutuma habaho guharanira inyungu z'uruhande rumwe simbona ukuntu umuntu agomba gutanga raporo kuri se mu bibazo by'ubuyobozi bwa leta ariko ni ibisanzwe muri afurika ni ikimenyetso cyerekana ko demokarasi yigenga idashoboye gushinga imizi ku mugabane birashoboka ko arimo guha umuhungu w'imbaraga nyinshi zo kugenzura abashinzwe umutekano cyane cyane mu gihe hashobora kubaho inzibacyuho no guhererekanya ubutegetsi kuva kuri Museveni ijwi ry'amerika kandi ryavuganye n'abaturage basanzwe kugira ngo rimenye icyo batekereza ku mpinduka umukuru w'igihugu yakoze muhozi kene rugaba afite ibintu bitatu icya mbere ni umusirikare icya kabiri ni umuhungu wa perezidenti ariko ikindi cya gatatu ni umunyayuganda ikibazo kiri mbese perezidenti yagendereye iki yabaze iki ariko abanyayuganda iyo turi kuja si heza cyane ngira ngo muri kubwashyizeho umuhungu we kiri kutwereka iyo turi kuja aba museveni aba umuhungu we bose ni iriniri ni dikitetazi ni bamvuge njyenyine nta bashaka guhakanywa so kiri kuri twebwe nk'abanyayuganda abanyayuganda benshi babona generali muhozi kinerugaba nk'umuntu se ategura kuzamusimbura ku butegetsi kubera ko arimo gusaza n'imbaraga z'umubiri zigenda zigabanyuka ibi ariko byateye urunturuntu mu buyobozi bw'ishyaka riri ku butegetsi rya nrm ku ruhande rumwe hari abayobozi bakuru b'ishyaka n'abajenerali bagiye mu kiruhuko cy'izabukuru bashyigikiye icyo gitekerezo ku rundi ruhande ukahasanga barahira ko batazigera bemera ko umuhungu wa perezida asimbura se umwe mu bumva ko generali muhoza adafite ubushobozi bwo kuyobora uganda ni generali kahinda utafire wafatanyije na perezida museveni bakiri inyeshyamba kuva muri za mirongo umunani kandi bakaba ari minisitiri w'intwari yo hagati mu gihugu avugana n'abaturage mu burengerazuba bwa uganda vuba aha uku niko kahinda utafire yavuze ati mwagiye mwumva birirwa babesha ko nanga mwene museveni oya nta mpamvu nakwanga generali muhozi nk'umuhungu wa museveni icyo nanga ni muhozi mwene museveni kuba perezida wa uganda ibyo biratandukanye rwose icyo kuvuga ngo azabe umukuru w'igihugu ntabwo ngishyigikiye na gato kandi ntabwo nabihisha amategeko y'igisirikare abuza umusirikare wese ukikirimo kwivanga mu buryo bweruye muri politiki y'amashaka ariko generali muhozi we amaze igihe kinini akora ibisa nko kwiyamamaza nyamara abandi basirikare bagiye bavuga amagambo ya politiki mbere bagiye bashyirwa mu nkiko za gisirikare iyo ugenda hirya no hino mu gihugu ugenda ubona ibyapa binini by'amashusho y'umuhungu wa perezida hariho n'ubutumwa bwerekana ko ari we uzaba perezida wa uganda mu bihe bizaza bamwe mu basesenguzi b'ibya politiki bavuga ko iki ari ikimenyetso cy'uko umuhungu wa perezida we ari hejuru y'amategeko agenga abasirikare mu ivugurura ry'abagize guverinoma ye perezida yanahaye imyanya y'ubuminisitiri bamwe mu bagendaga bamamaza umuhungu we bakanamuherekeza mu manama ya politiki nk'uko porofeseri mwambusya abivuga ibi bigomba kuba biri mu mugambi wateguwe birasa nk'aho ahemba umuhungu we yizera kubaha imyanya y'ingenzi muri guverinoma byaba ari ukubategurira ubundi buyobozi muri leta izaza ishobora kuzaba iy'umuhungu we cyangwa undi muntu wese ushyigikiwe na museveni akaba agomba guhemba abo bantu bazaba bizerwa ku bantu ku biti byabo atari inzego z'ubutegetsi benshi mu batanze ibitekerezo byabo ku mbuga nkoranyambaga basobanura ko ishyirwaho ry'umuhungu we ari inzira yo gushimangira imiyoborere y'umuryango wa perezida museveni muri uganda cyane cyane ko umugore we jeannette museveni nawe amaze imyaka myinshi ari minisitiri ubu akaba ari minisitiri w'uburezi murumuna we generali salim musare nawe ayoboye ishami rya leta rigamije guteza imbere ubutunzi mu gihugu kandi bene wabo wa perezida nabo bafite imyanya ikomeye muri leta Ignatius Bahizi ijwi ry'Amerika Uganda
ijwi ry'Amerika amakuru yacu tuyabandanirize mu murenge wa Bumbogo ni umurenge uri mu karere ka Gasabo kari ku murwa mukuru w'u Rwanda i Kigali ahavugwa rero inkuru ya nikuze suzana yaminuje mu burezi ariko ubu akaba ari umurimyi w'ibizinu umurimo wa nikuze wabanje kutishimirwa n'umuryango ariko ubu umusaruro awukuramwo wamugize ukomeye mu muryango no mu kibano arafise nabo yahaye akazi hasumta kaboyi yamugendeye adutegura ino nkuru nikuze suzanne umugore ukiri muto waminuje mu burezi yaje guhinduka umuhinzi uyu mubyeyi wize amashuri yisumbuye amutegurira kuzaba mwarimu ni nayo yakomeje muri kaminuza yiga naho uburezi mu ishuri rya kiye hano mu mujyi wa kigali asoza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe nubwo yize uburezi nikuze aboheruka akirangiza amashuri yisumbuye kuko arangije kaminuza yahawe akazi ko kujya kwigisha kure y'aho yari atuye kandi ahembwa amafaranga make ahitamo kukareka atangira urugendo rw'ubuhinzi uyu mubyeyi w'imyaka mirongo ine ijwi rya amerika ryamusuye aho akorera ubuhinzi bw'ibihumyo mu murenge wa bumbogo mu karere ka gasabo mu mujyi wa kigali ubu buhinzi ntabwo bumenyerewe cyane nk'uko hari uwakubwira ko ahinga ibishyimbo amasaka ibigori ukabyumva vuba kuri nikuze we yahise ahinga ibihumyo mu rugo kwa nikuze usanga ari kumwe n'abakozi be bamwe barimo gukora ibyo bita imigina abandi barimo kubagarira ibihumyo byamaze guterwa nikuze aganira n'ijwi rya amerika yadutangarije ko kwinjira mu buhinzi bw'ibihumyo kandi yaraminuje byabanje kutumvikana byanteye kujya mu buhinzi nari mfite abantu b'inshuti zanjye bakoraga ubuhinzi bw'ibihumyo nkajya njya kubasura ariko nkumva ntabwo ndenterese muri byo nkomeza kugenda mbasura bakampa ibyo kujya kwirira bakanyigisha no kubiteka sinari nzi uko bitekwa ntabiteka nkumva biraryoshye nyuma rero nkagenda nkabagurira imigina mikeya yo kwihingira yanjye y'akarima k'igikoni nuko namenye ibihumyo ubwo rero ikijyanye n'uko umuryango wanjye wabyakiriye ntabwo babanje kutabyumva byari bigoye kuko bo bumvaga ko nagakwiye gukora ibijyanye n'ibyo nize kuko nize ubwarimu mbukunze cyane nanabushaka cyangwa se nkakora akazi ko mu biro uyu mubyeyi yabwiye ijwi rya amerika ko yatangiye yirwanaho kuko umuryango w'aho avuka ndetse n'uwo bashakanye batahise bumva ukuntu umuntu waminuje areka gushaka akazi agahitamo kwirirwa mu murima kuko mbere mbihinga abaturage bari bafiteho imyumvire itari myiza akavuga ngo ni ibiyege rero wa mugore ngo ahinga ibiyege kandi ibiyege birica bikaba ngombwa ko bamwe mbaha n'iby'ubuntu nkanamubwira uko bugenda akabiteka kugira ngo yumve ko ntacyo bitwata ari n'ibiyege baza kubikunda nabo nahinze imigina igihumbi imigina rero naje kuyikuramo amafaranga ibihumbi magana cyenda icyo gihe ikiro twakigurishaga icyatanu kugeza ubu nikuze yatangiye gushakisha ibindi yakura mu bihumyo bitari ugukuramo isupu gusa ibihumyo ahinga arabigurisha ku buryo bimufasha guhemba abakozi bakorana kugura ibikoresho akenera ndetse nawe ubwe akaba yarishyiriyeho umushahara ungana n'ibihumbi magana atanu buri kwezi nikuze yumvikanisha ko mu minsi iri imbere azatangira gahunda yo kongera umusaruro akura mu bihumyo naricaye ndavugana ariko nimba ibihumyo tubifata nk'inyama ni gute ibintu bivamo inyama bitava no mu gihumyo mpamagara mucoma ndashaka twotse igihumyo turabanza bwa mbere tukirambura ku mbabura tukiriye kiraturyohera ariko tubona ntabwo twagurisha burushete y'igihumyo kirambuye gutyo bukeye ndamuganireka noneho tugikate tugishite turebe tugenda duhinduranyaho uturongo duhinduranyaho uturongo tubona tubonye burushete iryoshye umunsi ukurikiyeho mbwira umuntu w'isambusa ngwino nkorere urupapuro nanjye ndakaranga ibihumyo noneho dukora isambusa z'ibihumyo turazikora amakomande muri karitsiye abamereye nabi bukeye dukora burete uyu mubyeyi asobanura ko afite intego yo kuba yarangije kwishyura kredi ya miliyoni makumyabiri yahawe na banki agura aho akorera ndetse akazakomeza no kongera ibikorwa bye mu gihe cy'imyaka itatu kugeza ubu nikuze watangiye atumvwa amaze kugura ahantu hanini ahinga ibyo bihumyo ndetse amaze no kugira abo bakorana nabo baminuje nkawe madamu nyirarugwiro dativa impuguke mu by'ubuhinzi yashakishije akazi hirya no hino aza kubonana na nikuze yambwiye ko ubuhinzi bw'ibihumyo bwamaze kumuzanira inyungu ngo mu rugo ntabwo nshobora kubwira umugabo ngo mpa umuceri ngo mpa isabune ngo ndashaka ngo ikanzu nziza cyangwa ipantaro nziza ngo mnirirwe mbimusaba kwa nikuze uhasanga baminuje bakora mu buhinzi ndetse n'abakoresha amaboko yabo ba nyakabyizi bose bemeza ko bakura inyungu mu buhinzi bw'ibihumyo aka kazi nyine katuma mbona wenda icyo kurya nkaba nabasha no kwigurira inkweto nta wundi muntu mbyatse uyu mubyeyi avuga ko afite abakozi bahoraho bagera kuri batanu akoresha n'abandi ba nyakabyizi mirongo itanu ibyatangiwe bitumvikana ubu bitunze benshi bo mu murenge we navuganye n'impuguke mu by'imirire ni umugore w'ikigero cy'imyaka mirongo itanu ukora mu kigo nderabuzima cyane mu mujyi wa kigali ntiyifuje ko dutangaza amazina ye yabwiye ijwi rya amerika ko ikiribwa cy'ibihumyo kibonekamo intungamubiri za poroteyine imyunyungugu ya kalisiyumu vitamine c ndetse na vitamine d asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali
ijwi ry'amerika turacabandanya n'amakuru tubafitiye kuri uno mugoroba ishamwe mpuzamakungu ridaharanira inyungu za politike mercy corp rikorera mu gisata c'ubutabazi ritabariza abanyayiti bagwiriyemwo ababakomurwa mukuru port au prince bugarijwe n'ikibazo c'umutekano muke no kubura ivy'ingenzi bakenera mu buzima bwabo bwa misi yose umunyarwanda laurent uwumuremyi aserukira iryo shirahamwe muri haiti yavuganye na mugenzi wacu edi rwema atangura amubwira akazi bakora muri ico gihugu Mercy Corps imaze imyaka igera kuri cumi n'itatu cumi n'ine ikorera muri iki gihugu yaje muri Haiti mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi ije gufasha abanyagihugu bari bahuye n'ingorane zijyanye n'umutingito wabaye ukomeye cyane wabaye muri iki gihugu mu kwa mbere ibihumbi bibiri na cumi ugasiga abanyagihugu benshi um, bameze nabi kuva icyo gihe rero Mercy Corps yakomeje gukorera muri Haiti itanga ibikorwa by'ubutabazi kubera ko hari abantu benshi bavuye mu byabo kubera imvururu ziterwa uh, n'abantu ba hano bitwaje intwaro uh, bafashe uduce tunini tw'umurwa mukuru uh, wa Port au Prince wabivuze uri aho ngaho mu gihugu cya Haiti mu minsi ishize hongeye kwaduka imvururu ubu ngubu ibintu byifashe gute uh, umutekano wanyu wo uhagaze gute ibintu byifashe nabi mu by'ukuri muri iki gihugu cyane cyane umurwa mukuru wa Port au Prince kuko niho hanini ibikorwa by'abo bantu bitwaje intwaro bakorera biravugwa ko hashize igihe kinini bayobora hafi mirongo inani ku ijana z'ubutaka bw'umurwa mukuru Port au Prince bateye ibikorwa by'iremezo muzi ko numvise ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Port au Prince cyarafunze kuko bakirasheho bari bafashe n'icyambu gikomeye cya hano mu murwa mukuru kugeza ubu rero ikibuga cy'indege kiracyafunze imihanda myinshi yo mu murwa mukuru wa Port au Prince irafunze imwe yafunzwe n'abo bantu barwanya bitwaje intwaro barwanya leta indi ifungwa n'abaturage bagenda bashyiramo batambika mu mihanda nk'ibimodoka byashaje kugira ngo abo bantu barwanya leta batera n'abaturage badashobora kwinjira mu makaritsiye amwe n'amwe ku buryo kugeza ubu ngubu ahantu hagendwa ni hakeya hari abantu benshi bavuye mu byabo bari mu mu nkambi bategereje ubufasha ariko badashobora kugerwaho kubera impamvu z'umutekano hari abakozi dukorana nabo bagerageje kuza ku biro bambwira ko babonye imirambo mu muhanda hari n'ibindi bikorwa byinshi bifunze amashuri arafunze amabanki agerageza gukora afungura kuva mu gitondo kugera na saa sita zo ku manywa agafunga hari ibitaro byinshi byafunze kubera ko bikorera mu duce nyine turimo imirwano cyangwa se abakozi babo abaganga badashobora kubigeraho cyangwa ko batabona aho bagurira imiti wavuze ko uh, mu mirimo mushinzwe mukora ibikorwa by'ubutabazi kandi umaze kutugaragariza ko uh, imihanda ifunzwe ibibuga by'indege bifunzwe ese biraborohera mwebwe kugeza ubwo butabazi bw'ibanze cyane cyane bukenewe muri iyi minsi ku bantu batava mu ngo zabo ntabwo bitworoheye na gato cyane cyane mu murwa mukuru wa paul prince kubera ko imihanda ntigendwa abantu twafashaga bari mu nkambi z'abantu bavanywe mu byabo ubu bongeye gutatana ntituzi n'aho tubashakira n'izo nkambi abakeya basigayemo ntabwo dushobora kuzigeraho kubera ko imihanda ifunze kandi inkambi nyinshi ziri muri icyo gice kiyoborwa n'abantu bitwaje ibirwanisho Laura Uwumuremyi umunyarwanda uyobora umuryango Mercy Corps mu gihugu cya Haiti ndagushimiye cyane kubw'akanya uhaye ijwi ry'Amerika wakoze cyane murakoze namwe
ijwi ry'amerika abitegereza ibintu batangaza ko abatora muri leta zunze ubumwe za amerika bakwiye kuba abagabo ku makuru y'ibinyoma aturuka mu makungu arondera guhungabanya amatora y'umukuru w'igihugu azoba mu kwezi kw'icumi na rimwe uno mwaka fidel niyongabo yadutegura ino nkuru abategetsi bajejwe iperereza muri leta zunze ubumwe za amerika bariko bakora bataruhuka kugira bakingire ibikorwa biturutse mu mahanga byo kwivanga mu matora y'umukuru w'igihugu azoba mu gihugu mu kwezi kw'icumi na rimwe muri uyu mwaka nyamara abahinga batangaza ko twigoro two gukwiragiza amakuru y'ibinyoma twamaze gutangura Sean Miner ni umuhinga akomeye mu bijyanye n'iperereza mu ishyirahamwe record the future rifise icicaro muri leta ya massachusetts muri leta zunze ubumwe za amerika Sean Miner yagize ati
mu by'ukuri ni ukugerageza kubiba urwango no gukoma mu nkokora abafitiye icyizere inzego za demokarasi yo muri amerika kuko bihora byandikwa ku mbuga nkoranyambaga haba hagambiriwe kureba niba demokarasi ihamye urugero mu gihe umuntu wo mu kindi gihugu abona ko umukandida runaka nta mumaro abafitiye mu rwego rwa politiki icyo gihugu gikora ibishoboka byose ngo kimubangamire Mark Warner umukenguzamateka w'umudemokrate ayoboye akanama kajejwe iperereza mu nama nkenguzamateka ya amerika yatangaje ko ubuhinga bwa none butera bukomera kurushiriza bushobora gufasha abantu batagenzwa n'ineza gukwiragiza ibinyoma mu buryo bworoshe kandi bwihuta kurushiriza senateur Mark Warner yagize ati we have the whole new advent of artificial intelligence
hari ubundi buhanga bugezweho buri gukoreshwa mu nzego zitandukanye bita artificial intelligence AI ubu buhanga burakoreshwa mu kwivanga mu bikorwa by'abandi kandi bukoreshwa no mu gutanga amakuru y'ibinyoma ndabona rero ari ngombwa cyane ko dukorera hamwe mu kumvisha abanyamerika ko iki kibazo ntaho cyagiye abanyagihugu bafise uruhara mu matora muri amerika ijwi rya amerika ryabajije batangaje ko bazi neza ibibazo ubuhinga bushasha bwa none bushobora gutera mu gukwiragiza amakuru y'ibinyoma yamara bamenyesha ko bizova ku ari we wese gutandukanya ukuri n'ibinyoma cyane cyane ku mbuga ngurukanabumenyi shira di bonis ari mu batora muri amerika shira di bonis agira ati
ni ibintu bitoroshye na gato kubera ko akenshi abakurikira amakuru si babandi wavuga ko bayatekerezaho ngo bayashungure kandi bemera ibyo bumvise ku rubuga nkoranyambaga runaka
ibyiyumviro ku batora ku kugende bovyifatamwo ku bijanye n'ivyo bibazo biratandukanye bamwe bavuga ko bikenewe ko hashirwaho urwego rwigenga rushobora gusuzuma amakuru atangwa bamenyesha ko bitagenze gutyo abantu baca bagirira icyizere ababaha amakuru abo aribo bose canke bakizera imbuga ngurukanabumenyi izo arizo zose hariho utwigoro turiko turakogwa mu ntumbero yo guha inguvu abatora kugira bagwanye amakuru y'ibinyoma kandi bashobore gutandukanya urukurukuru n'amakuru y'ukuri umuyobozi mukuru w'ibiro bijejwe gutohoza ibyaha muri amerika fbi christopher ray ari mu bategetsi bakomeye muri amerika baciriye ku mayange kongere ya amerika ku kibazo cerekeye ikwiragizwa ry'amakuru y'ibinyoma hakoreshejwe cyane cyane ubuhinga bwa none yatangaje ko abanyamerika bazi ukuri bifatanije n'inzego za leta n'iz'abikorera ku giti cyabo bazogira uruhara rukomeye mu kurwanya amakuru y'ibinyoma ahuvya abanyamerika afise intumbero yo guhungabanya amatora rusangi azoba muri amerika mu kwezi kw'icumi na rimwe k'uyu mwaka
arakoze fidela niyo ngabo ni no kuri we duce dusozera ko amakuru yacu no mugoroba ariko imbere y'uko dusezerana ngende ndabibwirije muri make ko inama nshingamateka ya amerika uno munsi ku wa gatanu yemeje itegeko rigenga amafaranga leta izokoresha muri uno mwaka iryo tegeko rero iyo ritari kwemezwa uno munsi ku wa gatanu saa sita z'ijoro ku masaha yo ngaha washington dc imirimo imwe imwe ya leta yari guca ihagarara mwabyumvise kandi ishami rya onu ry'itahamagara abantu OMS rivuga ko Republika Demokarasi ya Kongo igeramiwe n'ibiza by'indwara zirimo korera agasama n'ubushita bw'inkende mu y'intambara ya Israel na Hamas akanama ka ONU kajeje umutekano vyanse ko kemeza ingingo itegeka guhagarika vyihutirwa ingwano muri Gaza hagati aho umushikiranganje ajeje imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu Anthony Blinken uno musi kuwa gatanu yari muri Israel ntiyashoboye yamara kuhakura agahengwe mu ntambara intambara yo muri gaza mu karere k'ibiyaga binini perezida wa uganda yoweri kaguta museveni yagenye umuhungu wiwe general muhozi kaine rugaba kuba umukuru w'ingabo z'igihugu bisigura ko ari we amukurikira mu buyobozi bw'igisirikare cyose ca uganda igenwa ryiwe ntirivugwa ko rumwe n'impande zitandukanye zegwa na politika muri uganda ino nkuru mushobora kugira ico muyivuze ko kuri voa radiyo yacu ni kuri facebook kuri mikoro mari kumwe na diane ninahazwe muhinga bw'ivyuma hari ingenieur justin hamwe na nadia taha edi rwema niwe yaraduhagarikiye ku izina rya bagenzi bacu bose rero ekipe y'uno mugoroba tubifurije ijoro ryiza turahongera hanje mu makuru yo mu gatondo